ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda hatangijwe icyumweru cyahariwe kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi perezida paul kagame yongeye gushinja amahanga gutererana abanyarwanda Many of the countries represented here today also sent their sons and daughters.
abanyamuryango b'ibihugu bahagarariwe hano uyu munsi nabo bohereje abahungu n'abakobwa babo mu rwanda mu butumwa bw'amahoro abo basirikare ntibigeze batenguha u rwanda ahubwo umuryango mpuzamahanga niwo wadutengushe twese uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame mu burundi ishyaka sahwanya forodebu rirasabira sipiriyani ntaryamira wigeze kuyobora icyo gihugu icyubahiro cyo kwitwa intwari y'amahoro n'umutekano hashize imyaka mirongo itatu yishwe ari kumwe na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru wavuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na edi rwema muri sudani igitero cy'abarwanyi b'umutwe w'ingabo za rapid support forces rsf kishe abantu makumyabiri na batanu mu mudugudu uri mu majyepfo y'umurwa mukuru khartoum imirimbanyi ituye muri ako gace yavuze ko abasirikare ba rsf bateye umudugudu wa umu adamu uri mu birometero ijana na mirongo itanu uvuye mu murwa mukuru kuri uyu wa gatandatu umwaka urashize intambara itangiye muri sudani hagati y'ingabo z'igihugu saf ziyobowe na abdel fatah al burani n'umutwe wa rsf uyobowe na Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hemti ababikurikiranira hafi bavuga ko iyi ntambara ari nk'umuriro utazima waje ku isi ibihumbi by'abasivili bamaze kwicwa barimo abagera ku bihumbi cumi na bitanu bishwe mu ntara ya Darfur nk'uko byemezwa n'impuguke za ONU iyi ntambara imaze kandi gukura abantu barenga miliyoni umunani mu byabo isenya ibikorwa remezo inateza inzara mu gihugu abanyasudani miliyoni cumi n'umunani barashonje bugarijwe n'icyago cy'inzara igitero cyo kuri wa gatandatu cyakomerekeyemo abandi bantu barenga magana abiri amezi atandatu arihiritse intambara hagati ya isiraheli n'umutwe wa hamasi itangiye kuri iki cyumweru minisitiri w'intebe wa isiraheli benjamin netanyahu yavuze ko muri rusange intsinzi bifuzaga bari hafi kuyigeraho aboneraho gutangaza ko batangiye gukura ingabo mu majyepfo ya gaza harimo n'umujyi wa kan yunis n'ubwo bazakomeza kugira ingabo mu tundi duce tw'iyo ntara Netanyahu yabwiye abagize guverinoma ye ko intsinzi iri hafi n'ubwo bayitanzeho ikiguzi gihenze mu buryo bubabaje mu gihe hitezwe ko ibiganiro byo guhagarika imirwano byari byarahagaze byongera gutangira mu gihugu cya Misiri Netanyahu we yarahiye ko nta guhagarika imirwano bizabaho abagizwe ingwate bose batararekurwa yagize ati ibyo ntibishoboka birakekwa ko umutwe wa hamasi ugifite imbohe zigera ku ijana muri magana abiri na mirongo itanu wari warashimuse ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ubwo wagabaga ibitero muri israheli bigahitana abantu hafi igihumbi na magana abiri nk'uko bivugwa n'ubutegetsi muri israheli hari abagera kuri mirongo itatu na batandatu bari barashimuswe bikekwa ko batakiri bazima ku ruhande rwa palestina minisiteri y'ubuzima mu butegetsi bwa hamasi ivuga ko abantu hafi ibihumbi mirongo itatu na bitatu bamaze kugwa muri iyo ntambara iyo minisiteri ivuga ko bibiri bya gatatu byabo ari abana n'abagore israheli yo ivuga ko uwo mubare urimo n'abarwanyi benshi ba hamasi mu cyumweru gishize ku busabe bwa perezida joe biden israheli yemeye gufungura indi nzira yo kunyuzamo inkunga igenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya gaza iyo nzira ninyura ahitwa erez ku mupaka wa gaza na israheli gusa ikigaragara ni uko iyo nzira itaratangira gukoreshwa gukura zimwe mu ngabo za israheli mu majyepfo ya gaza ariko ntibivuze ko israheli ihebye gutera umujyi wa rafa Netanyahu yavuze ko atazaruhuka atagabye ibitero kuri batayo enye za Hamasi avuga ko ziri muri uwo mujyi mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika megisike na ekwateri byacanye umubano nyuma y'aho inzego z'umutekano za ekwateri zinjiye ku ngufu muri ambasade ya megisike zikahakura george glass wahoze ari visi perezida wa ekwateri wari umaze igihe yarahungiye muri iyo ambasade minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa megisike alessia barcena ku rubuga rwa x rwahoze rwitwa twitter yanditse ko abadiplomate babo bose bategetswe kuva muri ekwateri ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi amerika y'epfo n'iyo hagati byamaganye ekwateri mu cyo bise gutambamira ubusugire bwa megisike bihabanye n'amahame mpuzamahanga Grace yahungiye muri ambasade ya Mexique nyuma y'uko igihugu gisohoye impapuro zo kumuta muri yombi. Icyo gihe ubutegetsi bwa Perezida Daniel Noboa wa Ekwateri bwavuze ko bwamaganye Mexique kuba yaremeye kwakira Grace. Abadiplomate ba Mexique bagera kuri cumi n'umunani kuri iki cyumweru nibwo bavuye mu murwa mukuru Quito bakoresheje indege zisanzwe zitwara abagenzi nyuma y'uko Mexique yihisemo kutohereza indege ya gisirikare kubafata kubera umubano utifashe neza hagati y'ibihugu bihugu byombi abo badiplomate baherekejwe ku kibuga cy'indege na ba ambasaderi b'ubudage panama cuba na honduras perezida andre manuel lopez obrador wa mexique yavuze ko kwinjira ku ngufu muri ambasade yabo ari ukurenga ku buryo bukabije ubusugire bwa mexique anavuga ko azatanga ikirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha
urakoze edirwema mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iriko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo acuveho akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda kuri iki cyumweru hatangijwe icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi perezida paul kagame yashimiye ibihugu bimwe uruhare byagize mu gufasha u rwanda mu makuba rwarimo umunyamakuru asumuta kaboyi yakurikiranye uwo muhango
ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma baturutse mu bice bitandukanye wabimburiwe n'igikorwa cyo gushyira indabo ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali ni urwibutso ruruhukiyemo imibiri ibihumbi magana mirongo itanu n'icyenda yakuwe mu turere twa gasabo kicukiro na nyarugenge hose ni mu mujyi wa kigali umuhango wo kwibuka wakomereje muri bekare n'iremera mu mujyi wa kigali ahari hateraniye abaturage basaga ibihumbi bitandatu mu ijambo rye mukuru w'igihugu yashimiye abantu bose baje kwifatanya n'u rwanda mu kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi perezida kagame yagize ibihugu bimwe ashimira uruhare byagize mu gufasha u rwanda mu kubaho i want to recognize a few for example uganda which carried the burden of rwanda's internal problems ndashaka kugira bake muri mwe mvuga urugero uganda yakomeje gufata ibibazo by'u rwanda nk'ibyabo mu myaka myinshi ishize kugeza ubwo yewe banabiryojwe etiyopiya na eritrea nabo baradufashije cyane mu gutangira kwiyubaka cyane cyane ko na minisitiri w'intebe uri hano uyu munsi yabaye umwe mu basirikare babungabungaga amahoro nyuma ya jenoside kandi akiri muto hano ndavuga na kenya uburundi repubulika ya demokarasi ya kongo aho bose bakiriye impunzi
perezida kagame yanashimiye kandi inkunga ifatika u rwanda rwabonye ku bafatanyabikorwa bo hanze y'umugabane w'afurika mu burayi amerika aziya ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bagira neza yatanze urugero ku gihugu cya afurika y'epfo asobanura ko iki gihugu cyishyuriye abaganga bafashije u rwanda kubaka urwego rw'ubuzima nyuma jenoside yakorewe abatutsi ndetse afurika y'epfo yanafashije abanyeshuri b'abanyarwanda kwinjira muri kaminuza zayo bakuramo ubumenyi nababwira ko umubano w'u rwanda n'iki gihugu cya afurika y'epfo waje kuba utameze neza muri iyi minsi ishize umukuru w'igihugu yumvikanye kandi agaya ibihugu bifite inyungu yavuze ko atazi izo arizo zo gukomeza gushyigikira umutwe wa fdr wasize ukoze ubwicanyi mu rwanda and the only reason this group today known as FDLR impamvu yonyine uyu mutwe uyu munsi uzwi nka fdlr utasheshwe ugikomeje kubaho ni ukubera ko gukomeza kubaho bifitiye inyungu zidasobanutse abantu bamwe kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi batuye hano mu gihugu cyacu mu rwanda ndetse no hanze yarwo baribagiranye rwose kandi nta gahunda ishyirwaho yo kubatahura return.
umugambi wo gukingira ikibaba basize bakoze jenoside mu rwanda banagarutsweho na minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda jean damascene bizimana wumvikanye avuga ko fpr ikomeje umugambi wo gushaka gutera u rwanda lors des débats à l'ONU sur la création du tribunal ubu turabona kwirengagiza nkana nk'uko twabonye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ese dutegereze urupfu rw'abandi bantu miliyoni mbere y'uko hagira igikorwa ni igisibo twifuza ko iki gikorwa cyo kwibuka cyakuraho Ce serait une honte que cette commémoration appelle à stopper.
muri uyu muhango abarokotse jenoside bashimwe ubwitange bagize ndetse banasabwe gutanga imbabazi ku babahekuye mukecuru antoniya mukantabana yiciwe abana batanu na se wabo mu gihe cya jenoside yaganiriye n'ijwi rya amerika ari musanze aho atuye mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda twari abantu umunani mu rugo ubwo hagiye abana batanu na se wabo umwana umwe w'imfura yanjye we banamwiciye hano aho bamushyize ntabwo bahanyeretse ubu muri iki gihe kuko nabonye ibintu byinshi byinshi byinshi birenze kamere ariko nk'iyo nicaye aha ndeba cyangwa no mu maradiyo byose binzamo nta na kimwe nsiga inyuma byose biraterana bikaza bikanteraniraho kwigwa ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yitabiriwe n'abashyitsi baturutse hanze y'u rwanda ariko biganjemo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri aka karere barimo perezida wa sudani y'epfo perezida wa tanzania perezida wa afurika y'epfo uwa kongo brazzaville minisitiri w'intebe ya etiyopiya ndetse n'intumwa zahagarariye uganda na kenya igihugu cy'uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo nibyo byonyine bitahagarariwe muri uyu muhango mu bihugu bituranye n'u rwanda umuhango wo gusoza icyumweru cyo kwibuka uteganijwe tariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi hibukwa abanyapolitike bishwe muri jenoside asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika bwana musafaki mahamad yavuze ko kwibuka ari umwanya wo kuvugurura indahiro ya ntibizongere ukundi naho Charles Michel uyobora komisiyo y'ubumwe bw'uburayi yashinja umuryango mpuzamahanga kurebera mu bugambanyi bwa kigwari ukirengagiza abicwaga mu gihe cya jenoside yakorwaga mu rwanda inkuru ya temisoko mutijima umuhango wo kwibuka imyaka mirongo itatu ishize jenoside yakorewe abatutsi bayo mu rwanda witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma babarirwa muri mirongo cyo kimwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu mu mazina y'abahoze bategeka ibihugu bikomeye yagaragaye mu nyubako mberabyombi BK Arena i Kigali ahaberaga umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu harimo Bill Clinton wahoze ategeka leta zunze ubumwe za Amerika wari uhagarariye perezida Joe Biden hari kandi Nicolas Sarkozy wahoze ategeka Ubufaransa igihugu gifitanye amateka yihariye n'u Rwanda ku ngingo ijyanye na jenoside yakorewe abatutsi Bwana Charles Michel perezida w'inama y'ubumwe bw'uburayi ni umwe mu bategetsi babiri bo ku ruhando mpuzamahanga bahawe umwanya w'ijambo muri uyu muhango mu ijambo rye uyu mutegetsi yashinje umuryango mpuzamahanga kurebera mu bugambanyi bwa kigwari ukirengagiza abicwaga mu gihe jenoside yakorwaga mu Rwanda ahari naho yahereye asaba imbabazi
uyu munsi mpagaze imbere yanyu nciye bugufi ndi umubirigi ndi umunyaburayi kandi nzi umwenda umugabane wanjye w'uburayi ufitiye umugabane wanyu w'afurika nzi amateka hamwe n'imizi yayo n'uburemere bwayo nzi amateka kandi hamwe n'ikimwaro cyayo nzi uburyozwe nzi n'uruhare rwacu kandi ni nayo mpamvu guverinoma y'ububirigi mu bihumbi bibiri yasabye imbabazi en 2000 a demandé le pardon.
undi mutegetsi wo ku ruhando mpuzamahanga wafashe ijambo muri uyu muhango ni bwana musa faki mahama umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika bwana mahama yabwiye abitabiriye uyu muhango ko kwibuka ari umwanya wo kuvugurura indahiro ya ntibizongere ukundi Il faut se souvenir. Oui, se souvenir.
ni ngombwa kwibuka nibyo kwibuka kugira ngo tuvugurure indahiro iya ntibizongere ukundi ntibizongere ukundi ni indahiro y'ubudahemuka ku ndangagaciro zo mu rwego rwo hejuru z'imikoranire zo kumvana gushyigikirana zikomeza isano ya kimuntu ihuza abagabo abagore n'abana b'iki gihugu uyu mutegetsi kandi yavuze ko nta wahirahira ngo yihunze uruhare rwe rushingiye ku kuba ntacyo yakoze mu kubuza ko jenoside iba
nta n'umwe ntawe habe yewe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika wabasha kwigira umwere ku kuba ntacyo yakoze kuri jenoside yari irimo itegurwa ntitugire ubutwari bwo kubyemera ariko cyane cyane kubyirengera si ikiguzi gihenze ku bayikorewe n'ababakomokaho
bwana fatima hama kandi yavuze ko umuryango w'ubumwe bwa afurika wamagana wivuye inyuma ingengabitekerezo y'ivangura iganisha ku cyaha cya jenoside aho iva ikagera akavuga ko ari nayo mpamvu we ubwe yafashe icyemezo cyo kugena umunyasenegali adama dieng nk'intumwa idasanzwe ishinzwe ibikorwa by'uwo muryango byo kurwanya jenoside mu bandi bategetsi batangaje ko bifatanyije n'u rwanda mu kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi n'ubwo batabonetse i kigali harimo perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika mu itangazo yasohoye perezida biden yagize ati uyu munsi mu gihe u rwanda rutangira ibihe ngarukamwaka byo kwibuka leta zunze ubumwe za amerika yifatanije n'abanyarwanda mu kababaro kabo duhaye icyubahiro abishwe bya kinyamaswa ndetse n'abarokotse bahagaze gitwari bakongera kwiyubaka turashimira kandi abanyarwanda bose batanze umusanzu mu muhate w'ubwiyunge n'amahoro baharanira gufasha igihugu cyabo gukira ibikomere no kubaka umusingi w'ubumwe n'amahoro naho perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu butumwa bwa videwo bwo kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu yongeye gusaba imbabazi kuba ubufaransa n'umuryango mpuzamahanga baratereranye abicwaga muri jenoside umukuru w'ubufaransa yagize ati twese twatereranye ibihumbi amagana by'inzirakarengane zari muri uko kuzimu ahahise hagomba kuvugwa kandi hagomba gukomeza gusesengurwa n'abanyamateka bacu mu buryo buboneye icyakora umukuru w'ubufaransa yongeye guhakana ibirego by'uko ubufaransa bwaba bwarabaye icyitso cy'intagondwa z'abahutu zakoze jenoside urakoze temistokle mutijima nongereho ko ijambo rya perezida w'ubufaransa emmanuel macron ritarimo igice cyari cyahawe itangazamakuru ku itariki ya kane gitanzwe na perezidansi y'ubufaransa aho yavugaga ko ubufaransa bufatanije n'inshuti zabwo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'ibya afurika byashoboraga kuba byarahagaritse jenoside ariko ko nta bushake byabishyizemo tukivuga ku bijyanye no kwibuka imyaka mirongo itatu ishize jenoside ibaye mu rwanda mugenzi wacu timu harisi ishimwe yavuganye na jean claude gatebuke impirimbanyi uburenganzira bwa muntu uba muri leta zunze ubumwe za amerika gatebuke bavuganye ari ku kibuga cy'indege avuye i montreal muri canada aho kuwa gatandatu yifatanije n'abanyarwanda mu bikorwa byo kwibuka jenoside yatangiye ndi i kigali marato ndege ku itariki ya gatandatu z'ukwa kane mirongo cyenda na kane nari ndi i kigali uretse ko tutahagumye nyuma y'uko ubwicanyi butangira iyi myaka mirongo itatu ishize yahinduye ite ubuzima bwawe n'umuryango wawe ubuzima bwanjye ikintu byahindutseho cya mbere cy'ubwana ni uko marato ndege ndibuka mama bitubwira nahise mvuga ngo nizere ko perezida atapfuye kubera ko niba yapfuye bizatuma tutarangiza irushanwa ry'umupira twari turimo muri iyo minsi ibintu rero byahise bihinduka amasaha atangira guturika abantu batangira kwica ndetse igihugu cyose cyuzura imirambo cyane cyane kigali hari huzuye imirambo hari hari amasasu n'amabomba arimo guturika menshi cyane biba ngombwa ko duhunga ibintu byo twari dufite byose twarabisize uretse n'uwo mupira navugaga ibintu byose twarabisize duhunga inshuti twabanaga abaturanyi twari nari narakoranye nabo hari abishwe hari ababura iburengero noneho muri famiye ho rero abantu bacu barashyize hari abantu benshi bishwe hari abishwe n'interahamwe benshi benshi cyane hari n'abishwe n'inkotanyi ku buryo muri iyi myaka hari igihe twabaze gusanga ari abantu barenga mirongo inani urumva rero nk'abantu nakundaga cyane ba sogokuru aba onkire abatante ah, abo bose aba- aba- babyara aba- abo bose nyine ntabagihari Ah, barishe ntabwo ari ukutahaba kubera ko bari barwaye cyangwa se bakoze agisida ibintu mbese bisanzwe byo mu buzima ahubwo ah, barishe noneho rero hari n'abandi bahunze na n'ubu bakiri mu buhunzi mbese ni ibintu byahungabanyije famiye cyane kandi biri- binadutera toroma nyinshi none iyi myaka mirongo itatu wowe wayibutse ute rero njyewe nayibutse icyambere ni uguha abantu icyubahiro abantu bishwe bose ah, nta kuvangura baba abo mu muryango wanjye baba n'abanyarwanda bose n'abanyamahanga kubera ko si abanyarwanda gusa bishwe hari n'abanyamahanga bishwe ah, muri jenoside Eh, na mbere yaho na nyuma yaho ah, yewe nafashe umwanya wo kubaha icyubahiro Ah, hari uretse ko ah, hari n'ibindi na imihango nagiyemo n'ubu ngubu nkirimo n'ubu ndi mu rugendo tugana ah, yo ku n'ubundi gukomeza kunamira aba- abantu bishwe Ah, hari ah, imihango yo ku- kwicarana abantu bakavuga amateka hari ah, imihango y'abantu- yo gusenga gusengera hamwe hari ah, noneho no kuba no gutanga ibiganiro byaba nk'ibingibi byo muri media cyangwa se mu mashuri cyangwa ahantu hatandukanye bitanga ubuhamya byerekana ubuhamya ah, n'ibyo abanyarwanda twaciyemo ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye ariko n'ubwo n'ubwo abandi banyarwanda ni uko nguko uko nabiciyemo na n'ubu kandi ndacyari kubicamo kuko nibwo urebye icyunamo gitangiye claude umaze igihe kingana cyane muri amerika muri amerika mpamaze imyaka makumyabiri n'umunani hafi makumyabiri n'icyenda naje muri mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu iyo myaka yose umaze muri amerika ubu ubona imibanire y'abanyarwanda ihagaze gute imibanire y'abanyarwanda irimo kugenda iri kugenda itungana iyo ndebye ah, nk'ahantu nagiye ejo hari ahantu na rindi bakoze igikorwa cyo kwibuka ah, hari abantu b'ingeri zose ah, abantu batandukanye barokotse mbese ukabona ko ah, iyo urebye mu myaka yashize ukuntu abantu batinyaga kwegerana bakaba bakwibukira hamwe ah, i- gahunda zo kwibuka bose ukuntu abantu bazitabira mbese mbona ari ikintu cyiza Ah, gusa imibanire iracyakomeye yo kugira ngo abanyarwanda bashobore kugira icyo icyo twita ubwiyunge bwa nyabwo kubera ko ahanini abenshi muri twebwe twariciwe nta bwiyunge nta- nta bintu byo kwiyumva tunakeneye kuko umuntu yiyumva n'uwo yagiriye nabi twe nta bantu twagiriye nabi ariko ah, wenda muri sanse yo yo kubana haracyabuze ikintu cya justice cy'ubutabera ubwo butabera rero ah, kugira ngo bugerweho ni uko buri muntu yashobora kuvuga amateka ye akayavuga nta kintu yikanga akayavuga ku mugaragaro abandi bakayakira bakamufata mu mugongo noneho hakaba nanone n'ubutabera bukurikirana abagize nabi kuko ubu ngubu mu rwanda hari abantu bakosheje no hanze kandi batari bahamwe hakaba noneho n'abantu b'abere bamaze imyaka na mirongo itatu cyangwa makumyabiri n'indi nabo barashinjwa ibyaha batakoze bamwe wenda banafashije abantu barokoye abantu cyangwa bagize ah, barokotse bo ubwabo claude gatebuke uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu nagufotoranye uri ku kibuga cy'indege ariko ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ishyaka sahwanya frodebu rirasabira sipiriyane ntaryamira wigeze kuyobora icyo gihugu icyubahiro cyo kwitwa intwari y'amahoro n'umutekano mu muryango we barasaba leta gukurikirana abagize uruhare mu guhanura indege yarimo n'uwahoze ayobora u rwanda juvenal habyarimana kuri uyu wa gatandatu uburundi bwibutse imyaka mirongo itatu ishize perezida ntaryamira yishwe inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyerive ndayishimiye
aho umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barahejeje gushira ko ishugwe ahashinguwe uwahoze ari umukuru w'igihugu cyprien ntajyamira hamwe n'abo bari kumwe ku nshuro ya mirongo itatu barunamiye cyprien ntajyamira yahitanywe n'isanganya ry'indege i kigali hafi y'ikibuga c'indege c'i kanombe avuye mu gihugu ca tanzania na mugenzi we juvenali habyarimana yari arongoye u rwanda mu nkuka ya misa yatanguye ibirori vyo kwibuka cyprien ntajyamira yitabwe n'indongozi z'igihugu musenyeri mukuru wa diyoseze ya bujumbura akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu burundi gerve banshimiye ubusa yibukije abo bategetsi ko ibyabaye muri kahise k'u burundi yobatera kwikebuka ntihame hakogwa ibyo abandi bakoze byashikanye habi uburundi muri iki gihugu cacu aho duteye c'uburundi ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka ko ako gatima kariko karatwinjirana ababona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose ku nshuro ya mbere avuze ku vyabaye ku munega wiwe silivana ntajyamira umutambukanyi w'uwahoze arongoye uburundi cyprien ntajyamira yitavye ibirori ari kumwe n'umwe mu bana biwe w'umwigeme arasaba ko leta y'uburundi ko yosaba amakungu hakaba amatohoza ataho yegamiye n'abari kubararuka ubu bakamenya ukuri w'igihugu perezida ntajyamira yitabye imana avuye muri misiyo y'igihugu yaragandaguwe turifuza rero ko abantu babimenya abatari ngaho bari bakiri bato kiriya gihe babimenya yaritanze ibintu abantu benshi ntibaza ko badatahura yaragamburukiye igihugu yaritanze aratanga ubuzima bwiwe kubera igihugu ndifuza ko n'igihugu rero tubibona kikabyerekana turizera ko kizotinda kiba uyu musore wo mu gisagara ca bujumbura afise imyaka mirongo itatu n'ibiri avuga ko bibabaje kubona haheze igihe nk'iki atakuri kuramenyekana kandi hari inzego zari kuba zakoze akazi kazo biboneka ko abategetsi bacu atangufu bashizemo ngo baturondere ukuri ku rupfu rwa perezida sipiyani ntaryamiye ico twosaba ni uko ico kibazo inzego z'igihugu zogifata nk'ahamwe ivyo birashimangirwa na feniyasi nigaba icegera c'umukuru w'umugambwe frodebu umugambwe cyprien ntajyamira yari asanzwe akomokamwo asaba ko homenyekana ababiteguye bakanabishira mu ngiro hamwe n'icyabitumye gutyo bagahanwa n'ubutungane asaba kandi leta y'u Burundi kumuhisi perezida cyprien ntajyamira yohabwa iteka ry'incungu y'amahoro n'umutekano kandi hakarondegwa umushingwamanza w'ububirigi Eric Dedememani yariye indishi y'akababaro k'imiryango yaburiye ababo mu iryo sanganya ryahitanye cyprien ntajyamira gusaba leta ko yofasha umuryango mbere nuvuga n'ijya miryango yose yaburiye muri ijya ndege kugira ngo umushingwamanzi w'umuryango yibye inshumbusho ivuye muri kompanyi y'ijya ndege kuri ibyo bishikirizwa n'umuryango wa cyprien ntajyamira ugwaruka abanyamigambwe n'abandi umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima ashikiriza ko leta y'u Burundi iri kivugana n'ibihugu biri mu muryango wa Afurika y'ubuseruko kugira ngo kuri kumenyekane leta y'u Burundi iriko igerageza kuganira n'ibihugu cyane cyane biciye ku burongoye uwo muryango wa Afurika y'ubuseruko kugira ngo bashobore kuraba nimba by'ukuri bishoboka ko amatohoza yigenga yoba yarigeze gutangura mugabo arazimangana ayo matohoza rero yazimanganye atarashika ku kuri ngo tumenye by'ukuri ngo leta y'u Burundi n'amakungu bimenye by'ukuri ibyabaye arizeza kandi umuryango wa cyprien ntajyamira ku kizokogwa kizokorerwa hamwe leta y'u Burundi ibyashitse bibabaje nk'uko bibabaje umuryango wa sujana ntajyamira kandi bibabaje n'abarundi bose akaba mbere ari ibintu twavuga tuti ntibigasubire iri jambo ry'ihumure naryo ni uko uno munsi leta y'u Burundi ibitahura mugabo uno munsi leta iratahura ko uburundi bwabuze bukaburira hamwe n'umuryango ari nacyo gituma n'icokorwa gishobora kuzokorwa bigatanga umwizero cyprien ntajyamira yagandaguwe haheze amezi abiri gusa atorewe kurongora uburundi ni nyuma y'igandagurwa ry'incungu ya demokarasi perezida melchior ndadaye niwe yari yahurijwe ko na bose ko yoca arongora uburundi yongera yemezwa n'inama nshingamateka yose y'ico gihe yapfuye afite imyaka mirongo itatu n'icenda yari no mu batanguje umugambwe sawanya frodebu yari yavukiye muri komine mubimbi ku mutumba gitwe wo mu ntara ya bujumbura mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatanu urakoze Thierry je ndayishimiye ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ugukwereye umuyaga umurongoranya ikinyoma umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana